tubashimire kubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodian ninahazwe intambara hagati ya israel n'umugwi wa hamas irabandanya ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ntara ya gaza bwemeza ko abanyepalestina bagera ku bihumbi bitanu aribo bamaze kuyirwamwo ku ruhande rwa israel ubutegetsi bwemeza ko abayiguyemwo ari igihumbi n'amajana ane abanyepalestini bavuga ko ari bo ba nyene hajya ahantu abanyisirayeli nabo bakavuga ko hajya ahantu bahahawe n'imana imbere y'uko bangara ariko tugiye kuraba ikibazo nyamukuru kiri kuri ruze ni bande ba nyene kariya karere ka israel na palestine pasteur ildefonse rumumba ni umuvugabutumwa wo mu gihugu c'u burundi akaba n'umuhinga mu vya politike turukiya yarungikiye misiri izindi ndege zibiri zijanye imfashanyo mu ntara ya gaza ubumwe bwa buraya bwongereje ibihano ku basirikare batembagaje ubutegetsi bwa niger muri niger kandi muri make ubufaransa bwaraye busozereye ibikorwa vyo gutahukana abasirikare babwo idoni doyen makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mu kanya isase mugumane natwe kugira ngo mwumve uh, iyo tubafitiye hirya no hino ku isi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini reka amakuru yacu tuyahere mu vy'imigenderanire y'ibihugu ishirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa buraya ryateye intambwe mu bijanye n'amategeko aganisha guhana abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa niger ejo ni mukankusi atubwira ibindi kuri ino nkuru itsinda ry'ibihugu makumyabiri na birindwi ryamaganye ihirikwa rya perezida wa nigeri mohamed bazoum umufatanyabikorwa ukomeye w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu rugamba ku bajihadisite mu karere ka saheli ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp bivuga ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi wemeje uburyo bunyuze mu mategeko uzakoreramo ubu noneho ugafatira ibihano abantu ku giti cyabo n'ibigo byagize uruhare mu guhungabanya amahoro umutekano hamwe n'ubusugire bya nigeri iryo tsinda ry'abayobozi bashinzwe ububanyi n'amahanga ryavuze ko ryohereje ubutumwa busobanutse ko kudeta ijyana n'ingaruka umuryango w'ubumwe bw'uburayi wamaze guhagarika ubufatanye bwawo n'inkunga y'amafaranga kuri nigeri nyuma y'uko igisirikare gifashe ubutegetsi ejo ni mukankusi urakoze tukivuga ivya niger ubufaransa bwaraye buhejeje ibikorwa vyo gukura abasirikare babwo bari mu ikambi iri mu buraruko bw'ico gihugu ca niger nk'uko vyari bitegekanije oriane itanga ishaka umuvugizi w'umukuru w'igihugu ca niger colonel major amadu abramane yamenyesheje ko abasirikare bashika ku majana abiri ibimodoka vyabo vya gisirikare mirongo ibiri n'umunani hamwe n'ibindi bimodoka vyo mu ngwano mirongo ibiri na bine vyose vyavuye kuri iyo nkambi ya ualamu nyuma yaho iyo nkambi yaciye isubizwa icese igihugu cya niger vyitezwe ko bose vyitezwe ko abasirikare b'ubufaransa bose baba bavuye muri ico gihugu mu mpera z'uyu mwaka ni mu gihe abasirikare bashika ku gihumbi n'amajana atanu bari bamaze igihe bakorera muri niger bifatanyije n'abasirikare baco mu myimenyerezo ya gisirikare ico gikorwa kibaye nyuma yaho perezida w'ubufaransa emmanuel macron atangaje ko igihugu ciwe kizohagarika ibikorwa vyaco vya gisirikare muri niger kandi ko kigiye gukurayo umuserukizi waco ni nyuma yaho kandi hari haherutse kuba kudeta yakuye ku butegetsi perezida mohamed bazoum bazoum kumwe n'umutambukanyi wiwe n'umwana bamaze amezi atatu bafungiye icamaso mu rugo rwabo abramane muri iki gihe yategetse ko bamucira amatara n'amazi mu ndwi iheze abantu begereye bazum ntibari bafise uburyo bwo kumuvugisha umukuru w'igihugu ariho muri iki gihe yaragirije bazum kuba yari yagerageje guhungana n'umuryango wiwe kuri uno munsi wa mbere umushikirizwamanza wa bazum reid brody yabwiye itororokanizo ry'amakuru ap yuko yabashije kuvugisha bazum kuri telefone amubwira ko ameze neza yamara uwo mushikirizwamanza yavuze ko ubu atagifise uburyo bwo gusubira kumuvugisha umukuru w'igihugu yagirije bazum kuba yagerageje guhunga akoresheje umuduga hamwe n'indege zibiri za kajugujugu akavuga ko zari iz'abanyamahanga ayo makuru ntarashobora kwemezwa n'ikinyamakuru cigenga
ejo ry'amerika turabandanya n'amakuru tuhafite hirya nino ku isi turukiya uno munsi yarungikiye misiri izindi ndege zibiri zijanye imfashanyo mu ntara ya gaza ni mu gihe intambara hagati mu rwa hamas na israel ibandanya turukiya ivuga ko izi ndege yarungitse zizokurikirwa n'izindi ejo ni mu kankusi turukiya yohereje izo ndege zitwaye imizigo uyu munsi kuwa mbere harimo ibikoresho n'ibindi byangombwa by'ubuvuzi minisitiri w'ubuzima faretin koca wabivuze yongeyeho ko izindi ndege ebyiri zishobora koherezwa zitwaye ibindi byangombwa byo mu buvuzi mu ntangiriro z'uku kwezi turukiya yohereje indege ebyiri zajyanye inkunga igenewe intara ya gaza ejo ku cyumweru misiri yohereje itsinda ry'abaganga n'ibyangombwa byo mu buvuzi mu misiri ivuga ko ankara yiteguye kuvurira muri turukiya abanyepalesitine bakomeretse igihe byaba ngombwa no gushyiraho ibitaro byimukanwa ku kibuga cy'indege el arish cya misiri ni rafa mu butumwa kuri x yahoze yitwa twitter koca yavuze ko indege zitwaye imizigo y'imiti imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi n'ibyangombwa byo mu buvuzi ibikoresho byo kuryamishamo impinja zavutse zitagejeje igihe imashini zo kwifashisha mu gusuzuma ibikoresho by'isuku n'ibiribwa by'impinja mu bikoresho by'ubuvuzi uwo muyobozi yavuze ko harimo ibyo gukoresha ku ndembe ameza yo kwifashisha ku bakeneye kubagwa ibikoresho byo gukonjesha mu byumba imashini zifasha kureba imbere mu mubiri hamwe n'ibikoresho nsimburangingo ku bakomerekeye mu bushyamirane indege enye zo gufasha mu by'ubuvuzi ziteganyijwe koherezwa mu ntara ya gaza mu gihe imfashanyo izava mu misiri ijya muri gaza izanyuzwa mu mihanda y'imodoka zihuta kugeza ubu amakamyo atatu arimo imfashanyo yinjiye muri gaza aturutse irafa gusa yatwaye igice gito cyane cy'ibyo abategetsi muri oni bavuga ko bikenewe mu ntara ya gaza ituwe n'abantu miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu
iyindi nkuru yo mu makungu imbere ko duca tuja mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda no mu burundi tanzania yapfunditse amasezerano yo gutunganya ibikorwa vy'ikivuko cayo n'ishamwe ry'i dubayi n'umugambi abatari bake muri tanzania bari baragwanijeho yanitanga ishaka arabidusigurira ayo masezerano na dp world yatumye haduka imyiyerekano muri icyo gihugu mu mezi ya vuba muri iyo myiyerekano y'abatayashigikiye abantu batari bake baratawe mu mvuto ayo masezerano yatewe ko igikumu ejo ku munsi w'imana hari mu rubanza rwari rwitabwe n'umukuru w'igihugu samiya suruhu bamwe bavuga ko yanebaguye cyane abatari bayashigikiye harimwo uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera john magufuli umuyobozi ajejwe ibivuko muri tanzania pladuse mbosa yavuze ko ishyirahamwe dp world rifise icyicaro muri emirate zunze ubumwe z'abarabu rizokorera ku masitasiyo ane yonyine y'ikivuko kiri dar es salaam ivyo bibanza biri mu gace gakorerwamwo urudandazwa rwinshi ibikorwa vy'iryo shirahamwe bizosuzumwa uko imyaka itanu itashe mu masezerano azomara ikiringo c'imyaka mirongo itatu abatavuga rumwe na leta hamwe n'imigwi y'abaharanira agateka ka muntu yaranebaguye iyo ngingo ya leta yo kwemerera ishirahamwe ry'abanyamahanga gutwara bimwe mu bibanza by'ibivuko by'icyo gihugu yamara leta yo ivuga ko bizofasha iterambere ry'ibikorwa by'icyo kivuko hamwe n'ubutunzi bw'igihugu inama nshingamateka ya tanzania yemeje umugambi w'ibyo bikorwa ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu human rights watch ritangaza ko icyo gihe haciye haduka imyiyerekano yatumye abantu mirongo ibiri na babiri bapfungwa
reka nshimire bagenzi banje ku makuru baduteguriye bakaba bahije kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter hariyo x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera ku makuru y'ubutungane mu rwanda fidel uza bakiriho gakire yavuye muri leta zunze ubumwe za amerika mu mpera z'umwaka uheze agiye kugezwa imbere y'ubutungane bw'u rwanda gakire yagirizwa icaha co gukora no gukoresha impapuro zinyuranye n'amategeko uyu mugabo twibutse ko yahoze ari umumenyesha amakuru mu gihugu c'u rwanda eric bagira ubusa aratubwira ibindi kuri ino nkuru yiwe ni urubanza rwari rwitabiriwe n'abanyamakuru benshi batangiye kugera ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge hagana mu masaa mbiri za mu gitondo bari bamenye ko bwana fidel uzaba akiriho gakire wahoze ari umunyamakuru mugenzi wabo agezwa imbere y'ubucamanza byaje kuba ikinyuranye ubwo twitegerezaga mu bafungwa benshi bari baje kuburana ntihagaragara isura y'uzaba akiriho gakire nyamara yari yamenyesheje inshuti ze n'abavandimwe ko yagombaga kugezwa imbere y'umucamanza kuri uyu wa mbere amakuru twakuye mu bwanditsi bukuru bw'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yemeza ko uzaba akiriho gakire atagombaga kuburanishwa kuri uyu wa mbere ayo makuru aremeza ko uzaba akiriho gakire yagombye kuba azaburana urubanza rwe mu kwezi kwa cumi umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane gusa ubwanditsi buvuga ko we n'umwunganira mu mategeko bandikiye urukiko basaba itariki ya hafi babashyira mu kwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka runaka ubutabera bw'u rwanda bukurikiranyeho uyu mugabo icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano mu nyandiko itanga ikirego y'ubushinjacyaha bemeza ko uregwa yiyemereye ko ageze muri leta zunze ubumwe za amerika aribwo yakoze icyo cyaha fidel uzaba akiriho gakire aregwa ko akiri mu rwanda yavuganye n'umunyapolitiki padiri thomas nahimana amuha amafaranga angana na miliyoni imwe ubushinjacyaha buvuga ko ayo mafaranga yabereye uzaba akiriho gakire intandaro yo kwandika inkuru ibumbatiye amacakubiri mu cyari ikinyamakuru cye ishema fidel uzaba akiriho gakire yavuye mu rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'umunani yerekeza muri leta zunze ubumwe za amerika aho ubushinjacyaha buvuga ko yabeshyaga ko agiye mu mahugurwa y'itangazamakuru mu nyandiko imurega buvuga ko nyuma yo kugera ibwotamasimbi uzaba akiriho gakire yahise yiyunga ku batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda buvuga ko yayobotse ishyaka ishema ryari rikuriwe na padiri thomas nahimana kugeza bashyizeho icyo bise leta y'abanyarwanda ikorera mu buhungiro buhungiro muri iyo leta uregwa yari yahawe umwanya wa minisitiri ushinzwe abakozi n'umurimo ubushinjacyaha bumurega ko mu nama bakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga padiri thomas nahimana ari mu gihugu cy'ubufaransa fidel uzaba akiriho gakire ari muri amerika bunguranye ibitekerezo byo guhimba agatabo k'inzira kazwi nka pasiporo nyarwanda ako kari kuba icyangombwa cyagombaga kujya gihabwa abayoboke b'ishyaka uhereye ku bagize guverinoma ikorera mu buhungiro ni agatabo inyandiko itanga ikirego igaragaza ko kagombaga kugura amadolari mirongo inani n'atanu y'abanyamerika ni ukuvuga asaga ibihumbi ijana mu mafaranga y'amanyarwanda ni icyangombwa cyagombaga kujya kiranga impunzi ziba mu mahanga ubushinjacyaha buvuga ko bwana fidel uzaba akiriho gakire nk'umuntu wari wagizwe minisitiri w'abakozi n'umurimo yafashe iya mbere mu kugura ako gatabo ako bwemeza ko ari nako inzego zibishinzwe zamusanganye agikandagira ku butaka bw'u rwanda ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya kigali kanombe hakomeza kuzamuka urujijo ku buryo uyu mugabo yaba yarageze ku butaka bw'u rwanda bamwe bakeka ko uzaba akiriho gakire yaba yarirukanywe ku butaka bwa amerika abandi bakemeza ko nyir'ubwite yaba yarizanye abonye ubuzima bumugoye ubu arafunzwe ariko uburyo afunzwemo ntibwigeze busobanurwa gusa mu nyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwatubwiye ko muri dosiye y'uregwa biboneka ko uzaba akiriho gakire yaba yaraburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri abaye yaraburanye cyangwa ataraburanye byari kuba ari ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo amakuru agaragaza ko bwana fidel uzaba akiriho gakire yaba yarakoze itangazamakuru mu gihe kiri hejuru y'imyaka icumi ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'abanyarwanda bafunzwe kugeza ubu biteganijwe ko niba nta gihinda utazaburana urubanza rwe mu mizi ku itariki eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali yabaye igisubizo cyacu
radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke mu by'intambara ya israel na hamas iyo ntambara rero iri hagati y'izo mpande zibiri imaze indwi zibiri ikaba itanguye kwiha inkumbi ku mpande zose hari amakenga ko inashobora gukwiragira mu karere izo mpande ziherereyemo ku ruhande rwa gaza ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje ko abanyapalestina bagera ku bihumbi bitanu aribo bamaze kuyirwamwo muri bo harimwo abana barenga ibihumbi bibiri ku ruhande rwa israel naho ubutegetsi buvuga ko abarenga igihumbi n'amajana ane aribo bamaze kwigwamwo muri bo harimwo abasivili n'abasirikare hagati aho irani yagabishije ko idashobora kubandanya ireze amaboko hamwe israel itohagarika ibitero ibandanya kugaba mu ntara ya gaza kuri ibi bibazo byose mu kanya gaheze mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye na pasteur ildefonse rumumba umuvugabutumwa mu gihugu cy'u burundi akaba n'umuhinga mu vya politike uh, hamwe na ambasaderi fred ngoga gateretse umuhanuzi mukuru mu biro vya komiseri w'ishami ry'ubumwe bwa afurika ajejwe ibibazo vy'amahoro n'umutekano ambasaderi gateretse ari addis abeba muri etiyopiya yatanguye asigura imvo ku bwiwe ino ntambara imaze igihe kirekire nibaza yuko iyi ntambara igituma imaze igihe kirekire cyane rwose ni ku mvo muvuga nka zibiri iya mbere ni imvo iva ko ubudashaka bw'ibihugu bibikomakomeye kugira ngo iki kibazo gitorerwe inyishu ni ikibazo kimaze imyaka mirongo indwi irenga kandi abantu birirwa barasemera bavuga bati hakeneye ko haba ibihugu bibiri bibana kandi bikabana mu mahoro mugabo byaba bigorana kugira ngo babitorere inyishu harabuze ukudashaka kw'ibihugu bikomakomeye kugira ngo bishobore kuremera niko novuga igihugu cya israel no kwemera nabo muri palestina kugira ngo bashobore kumvikana ikindi kihira kabiri ni ibibazo y'uko gihambaye n'uko abantu benshi bakunda kutabishyirako ingufu cyane mugabo ubirazi no ku isi hose nyine bimeze ni ikintu cyerekeye idini iyo hagiyemo idini mu bibazo ibintu biragorana kandi bigakomera rero urumva ni ibintu bigoye cyane rwose hanyuma rero ikindi kigira gatatu novuga yuko ari akarenganyo kahabaye mwese yakumva umenga ararenganywe urajya usanga rero ntibyoroshye ko abantu bumvikana mugabo novuga yuko baragerageje cyane rwose harabaye n'ibyo bumvikanye mugabo ubu hakihaza leta rero novuga yuko ari leta igoye cyane rwose muri israel igatuma rero bigorana hanyuma ni ukuvugisha n'ukuri no muri palestine harabaye gucanamwo hariho icyo gihe fata birongowe na abumazen ariwe muhammad abbas hanyuma havuka zahama zirabiyonkorako kandi nazo nyine zitorosha ibiganiro novuga yuko hariho ibintu byinshi byatumye ibintu bidatora umutwe murakoze nawe rumumba idefonse ku bijyanye n'idini nk'abari kuratwumviriza wowe ubasigurira gatoyi igituma iryo dini rifite uruhara rukomeye muri iyo ntambara hagati ya israel n'abanyapalestina iby'idini bamwe urazi ko abanyapalestina benshi biganjijwemo cyane idini rya isilamu hanyuma abanyisirayeli nabo benshi bari mu idini ry'igiheburayo ariko hariho n'ayandi madini mato mato ahari ariko turetse icyo kibazo cy'amadini bensur usanga batabona ibintu cyo kimwe ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubutaka abanyepalestini bavuga ko ari bo ba nyine hajya ahantu abanyisirayeli nabo bakavuga ko hajya ahantu bahahawe n'imana imbere y'uko bangara ariko tugiye kuraba ikibazo nyamukuru ni bande ba nyine kariya karere ka israel na palestine kariya karere katanguye kubamwo abo bita abakananeyen abanyekanani hanyuma imana yemerera kariya karere urubyaro rwa burahamu urubyaro rwa burahamu rurateba rurahegukira ariko nabo barigera barangazwa ku mvo zo kutubaha imana imana irareka ko abaroma n'abandi babatera bakabangaza abanyepalestine barasoba barahagaruka aribo bakomoka ku ntuzenya benshi bavuga ko aribo bakomoka kuri bariya banyekanani ba kera hanyuma bamaze kugaruka abanyisirayeli nibo basubiye kugaruka mu igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ine n'umunani rero hari ikibazo ni abanyepalestine bavuga ngo aha hantu ni iwacu abanyisirayeli bakavuga ati ni iwacu kuko twahawe n'imana icyo ni cyo kibazo gihari rero pasaderi vede ngoga gateretse aravuze afatiye ku byerekeye idini ko izo mpande zibiri zihanganye muri kajya karere zihiyitirira nk'uko bari kuri babivuga ukavuga ko uh, muri iyo ntambara impande ziteraho zidadaza abari hagati na hagati bo kumvikanya impande zofashije kumvikana atari zubu nk'uko bari kuri babivuga ku bayoboye Israel cyangwa umugwi Hamas witwa ko ari wo uri muri iyo ntambara ikomeye ku ruhande rw'abanyapalestina mu gihe izo mpande ziguma zidadaza atakumvikana kuri hagati iyo ntambara ubona izotahirahe murakoze cyane rwose kumpa ijambo nibaza yuko iyi yose iraraje amakenga n'iyi ntambara nk'uno bantu karorero tuvuge nka afurika nka twebwe nka afurika hariho ingaruka mu bya politiki ni ukuvuga yuko nk'uburabye nko ku mugabane wa afurika si bose babyumva cyo kimwe ku icyo kibazo cya israel hariho bamwe bashyigikiye leta ya israel abandi bagashyigikira leta ya palestine wumva rero birashobora no kuducanishamwo ku mugabane wa afurika ikindi kigira kabiri ni ku byerekeye umutekano umutekano urashobora no guhungabana muri afurika nagenda bibutse yuko afurika bugifatanye n'ibihugu byo muri kajya karere hanyuma kandi abantu bakabona yuko hariho idini rimwe riko riratotezwa kandi ugasanga bigize n'ingaruka by'umutekano bibi cyane rwose muri afurika ahantu babwira yuko ibihugu byinshi byo ku mugabane wa afurika byamaze no gufata n'ingamba zo kugira ngo zishobore gukingira ingaruka mbi z'umutekano zohava ziba wumva n'ikintu gikomakomeye kigira gatatu nacyo ni ku byerekeye ubutunzi na rya afurika yari imaze iminsi ifite ingorane zerekeye ibibazo by'igitoro urabye nko mu bihugu byinshi bya afurika ibitoro byaraduze amaleta ntakishyiramo amafaranga yo kugira ngo agabanye ibiciro ubu rero byari byatewe n'intambara ya ukraine ubu rero hagiyemo n'ibinyinya vyo muri vyo muri kirya karere urabona yuko n'ibintu bishobora kubandanya bibera nabi hama ugasanga navyo birateye n'uruhagarara muri afurika mugabo muri rusange novuga yuko ikintu ca mbere ca mbere nibaza coba caronekaye ku isi ni ukuntu mu cyongereza bita double standard gufata impande mu buryo butandukanye badasoneye amategeko mpuzamakungu yerekeye iby'intambara urabona uno munsi baravuga bati ah kurikiza amategeko y'iby'intambara ngaha hama ariko hageze ku bandi ukamenya ntibibaraba urumva rero nazo yuko ivyo navyo nyene bizotera icuka kibi cyane cyane nko mu ishyirahamwe nations unies n'ahandi urumva rero ni ibibazo bikomakomeye aho tugiye mu bihe hari impande zibiri abazoba bashyigikiye abo muri israel abazoba bashyigikiye abanyapalestine urumva byose n'ingaruka ku mugabane wa afurika cyane cyane
reka dushimire ambasador fred ngoga gateretse wo mu ishami ry'ubumwe bwa afurika hamwe na pasteur defense rumumba umuvugabutumwa mu gihugu c'u burundi kuri ico kiganiro bahaye mugenzi wacu fidel niyongabo ku bashaka kucumva bose gikwiye ica isaha yose aho bishuye ibibazo bitandukanye vya mugenzi wacu fidel n'abanyagihugu muri muri isanga mushobora kuja handitse muri muri isanga ni ikiganiro carenganye uno musi igihe c'isaha cumi gushika saa kumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda mu kanya turaca tubabwira ayavugwa mu gisata c'impunzi
ndahera ahitwa base camp niho hari ibigo bitandukanye by'ubuyobozi bw'inkambi y'impunzi ya nakivare aha kandi niho hari ibiro bya leta izicumbikiye umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi unhcr n'indi miryango itabara imbabare ni ahantu bigaragara ko hateye imbere kurusha ibindi bice by'inkambi kandi hari n'izindi serivisi nk'amaresitora amaduka amasoko n'ibindi hafi y'ibiro bya unhcr hari ishami rya equity bank kandi hano niho nasanze abakozi b'iyo banki bafashe impunzi zaje kubera impamvu zitandukanye zirimo kureba niba amafaranga yaba yageze ku makarita ziyafatiraho
twari twaje mu kibazo cy'agakade kanze gusohora iseni naje rero kugira ngo bampindurire akandi kari buzisohore kuko bambwiye ngo akandi karapfuye ni ibihe bibazo mukunze guhura nabyo mu gufata amafaranga kuri kade hari igihe umuntu aza agasanga amashanyarazi yahagaze ugasanga nyine ntibari bugukorere ugasubirayo bikagusaba kuzagaruka ugasanga rero n'ubundi ni ibibazo nanone wongereye kuri bya bindi wari ufite izi mpunzi zaje kubikuza amafaranga y'ibiribwa ya buri kwezi afite agaciro k'amashiringi ya uganda ibihumbi cumi na bibiri angana n'amadolari atatu benshi barinubira ko ari amafaranga make cyane yo gutunga umuntu ukwezi ariko nta kundi bagomba kuyafata ya bitewe n'uko icyo uhawe ntabwo ukigaya tuyakira uko bayaduhaye nta kintu atumariye adufasha bukeya ariko nta kintu atumariye gihagije urebye ubu ngubu izaduhembwa ibihumbi cumi na bibiri by'amashiringi tuyabonamo ufite kura ayishyura kura yonyine zasigaye no kwibeshaho
aho ni imbere muri banki ninjiye mu nsanga abakozi bafasha impunzi ariko bamwe ntabwo bari bishimiye kuko batashoboraga kubona amafaranga ku makarita yabo twari gufata amafaranga arahari bababwiye ko arimo baratubwiye ngo tube dutegereje ntabwo turabimenya ko nimba hari nimba atanahari mama muraho muraho neza nawe naragushaka amafaranga y'abana b'ishuri bambwiye ngo mbe ndinze ngariho utetse gufata ngayo ay'ishuri ubu najyaga mfata imitwaro itandatu ku mwana umwe bari bamaye iy'umwana umwe ubushize iy'umwana ni ibihumbi mirongo itandatu imitwaro itandatu niyo bari bamaye ubushize ubu imbere bari bamaye imitwaro n'ibihumbi bitatu bari kuguramo nyine udutabo tw'abana kubarihira baba baraduhaye baba barabasaniza ku ishuri mama muraho serivisi bagukoreye hano ntabwo bankoreye nagombaga gufata iseni ku wa kane ndazibura nza hano rero kuwa gatanu kuwa gatanu aho ndazibura barambwira ngo nintegereze none nari ngarutse ubwo se iyo ugiye ukagaruka ukagenda ukagaruka biba bitagutera igendo nd'amafaranga n'ubundi nyine utigiye nyine ariko nta kundi wabigenza ahangaha niho twagombaga kuza kubibaza n'ahandi kuko ku bajenti bandi baraduhakaniye ko ntaziriho
iyi mpunzi yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo akaba n'umukozi wa banki yasobanuye ijwi rya amerika uburyo amabanki yafashije impunzi ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi ritanga amafaranga aho gutanga ibiribwa baduhaga impungure z'ibigori duhe ibishyimbo noneho wagera ahangaha ugasanga bene wacu bavuye i burundi bishakira igitoki abavuye mu rwanda bishakira igitoki abasomali bashaka umuceri wa bezimate sipageti biza kuba ikibazo bagatangira kubigurisha kubera ko atari byo washakaga ukagurisha ukabona amashiringi ukagura icyo washaka noneho rero baza kwiga kuri icyo kibazo ni gute bakibonera igisubizo bazanaho igisubizo cy'uko bajya batanga amashiringi binyuze muri banki icyo byahinduyeho cyane cyane ni imibanire yacu n'abatuyobora ko twagiraga ikibazo wajya kugurisha ibigori byawe bakaza bakabikwambura nta burenganzira ufite bwo kugurisha imfashanyo baguhaye kandi wowe utari bubirye so icyo kibazo cyarakemutse burundu uno munsi baraguha amashiringi ukagenda ukagura icyo ushaka wowe wenyine urimenya umuyobozi w'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi muri nakivare bwanda santo asimwe avuga yuko nabo bazi neza ko amafaranga baha impunzi ari make cyane atashobora gutunga umuntu ukwezi kose ariko ngo niyo bafite yonyine kuko ibihugu bitanga ayo mafaranga byarayakase kandi umubare w'impunzi akaba wiyongera buri munsi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ignatius bahizi tukwisigure ko twisigura no kuba ariko baratwumva wumvise ko inkuru yawe wayishikirije tutabanje kuyisasira ngo tuvuge ibyo ugiye kuvuga ariko bavyumvise abagukurikiye wariko uratubwira ingene impunzi zikoresha amabanki mu ikambi ya nakivara iyo nkuru rero ni inkuru ya mbere mu rukurikirane rw'inkuru ijwi rya amerika rigiye kuza rirabategurira mu inkambi ya nakivara iri muri uganda iminsi yose ya mbere nuzobabwira rero ibitandukanye by'ubuzima bw'impunzi z'abarundi bari muri iyo kambi hakaba hari ico ifuza ko tukuyagira ko uzotubwire hama tumikire iminsi yose ya mbere aho tuzoza turabashikiriza urukurikirane rw'inkuru ziraba ubuzima bw'abarundi bari na kival ushobora kuba uri no muri tanzania wifuza ko tukubwira gutya navyo nyine urashobora kubitubwira ukatwandikira kuri radiyo yacu arobase gmail akaburungu com hama tukazoza turagutegurira ayo makuru tuje tubandaniriza mu vyo mu mu vya sport hari ibihugu vya Tanzania, Kenya na Uganda arivyo vyatoranijwe kuzokwakira irushanwa ry'igikombe nyafurika c'ibihugu ryawe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi n'amahigwe adasanzwe ibihugu bibonye yo kuduza izina ryavyo ku rwego mpuzamakungu no kongera amadevize avuye mu rukerarugendo. Inkuru ya Charles Kombe ari Dar es Salaam muri Tanzania, murayumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima.
Abdulahi Kibadeni afite uburambe bw'imyaka isaga mirongo itanu mu bijyanye na siporo irimo no kuba yarakiniye ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Tanzania. Kuri we kuba Tanzania igiye kwakira amarushanwa ya AFCON ni inzozi yahoranye mu buzima bwe bwose zibaye impamo. Avuga ko ubu noneho amahirwe abonetse abantu bakwiye kwitegura ku buryo iki gikombe gisigara muri Tanzania.
ubu igihe cy'amahirwe kirageze dukeneye ko abantu bashyira hamwe bagashyira kuri gahunda ibikenewe kandi n'abakinnyi bakituza cyane ku buryo tuzishima kandi tukagumana igikombe hano iwacu
tanzania ifite stade ebyiri zagenewe kwakira iri rushanwa kandi irashaka kubaka indi nshya mu mujyi wa arusha abategetsi bashinzwe siporo bavuga ko muri ibi bihugu byombi kenya na uganda naho indi myiteguro igeze kure boniface wambura ni umuyobozi ushinzwe amategeko itangazamakuru n'iyamamazabikorwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya tanzania avuga ko hazubakwa sitade nshya ndetse n'izisanzwe zikavugururwa ku buryo zijya ku rwego rusabwa mu kwakira aya marushanwa
muri buri kimwe muri ibi bihugu bitatu hari sitade nshya zizubakwa izisanzweho nazo zikavugururwa kugira ngo zuzuze ibisabwa mu kwakira aya marushanwa icyakora ne mama wenge umusesenguzi mu bya siporo agasanga tanzania igifite akazi kenshi kayitegereje ukiangalia bado uh, iyo witegereje usanga ibikorwa remezo byacu bitameze neza sitade zirahari ariko zikeneye kuvugururwa ku bw'ibyo asanga ari ngombwa ko leta yacu hamwe n'abategetsi bo mu rwego rwa siporo bongeramo ingufu abategetsi bavuga ko ibi bihugu bigomba guhera ubu bitegurira sitade zabyo n'ibindi bikorwa remezo kwakira imikino ya bibiri na makumyabiri na karindwi irushanwa rya afcon riba buri myaka ibiri imikino y'irya bibiri na makumyabiri n'itatu yimuriwe mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri n'ine izabera muri cote d'ivoire naho irya bibiri na makumyabiri n'itanu ribere muri maroke
temistokle mutijima urakoze dushimire namwebwe inshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika mwariko mukurikirana ano makuru n'amakuru yabashikiriye dufashijwe muhinga bw'ivyuma na nadia taha yari kumwe na ingenieur helen kuri mikro yari diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndayipfuriza kwandanya muranirwa mu vyo muri mwo vyose muze muracisha amaso ku mbuga ngurukanabumenyi zacu cane cane kuri facebook ariyo voa radio yacu hari amakuru atandukanye yaba yagezeho mu karere k'ibiyaga binini canke yagezweho irya nino ku isi tubashikiriza mu kirundi no mu kinyarwanda mugira ijoro ryiza rero mu banyu no mu vyanyu